Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye bucya. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu, mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuje mwese ndi Eugenia Mukankusi bahaye ikaze kuri radiyo yanyu. Tugiye guhera ku makuru y'Akarere k'Ibiyaga Bigari. Arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki bashimiye mwese ko mwahisemo radiyo ijwi ry'amerika ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu mujyi wa new york ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye ejo habereye umuhango wo kwibuka no kuzirikana ku nshuro ya makumyabiri n'icyenda jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane edi gwema abahiye inkuru ni umuhango watangiye herekanwa filime kuri jenoside yakorewe abatutsi mu ijambo yagejeje ku bari bitabiriye uwo muhango antonio guterres umunyamabanga mukuru wa loni yavuze ko bahujwe no kunamira inzirakarengane zirenga miliyoni zishwe mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane zigizwe n'umubare munini w'abatutsi na bamwe mu bahutu n'abandi batari bashyigikiye jenoside muri iri jambo guterres yavuze ko isi ishima ubudaheranwa bw'abanyarwanda n'inzira bafashe yo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya jenoside yongeraho ko bazirikana ikimwaro isi yatewe no kutagira icyo ikora muri icyo gihe perezida w'inteko rusange ya loni saba korosi ukomoka mu gihugu cya hongoriya we yibukije ko jenoside mu rwanda itabaye mu buryo butunguranye ko ahubwo yateguwe igihe kinini hagamijwe kurimbura ubwoko bumwe aha yanenze umuryango w'abibumbye kuba waracecetse ntiwagira icyo ukora nubwo hari ibimenyetso byinshi byagaragazaga umugambi wo kurimbura abatutsi ndetse ko hari n'amakuru menshi yagiye atangwa n'abakozi ba loni mu rwanda barimo n'abayoboraga ingabo z'uwo muryango mu ijambo rye ambasaderi w'u rwanda mu muryango w'abibumbye claver gatete yagarutse ku kamaro ko kwibuka avuga ko bikorwa kugira ngo amateka mabi yaranze igihugu adasibangana no gutanga isomo ku batuye isi yavuze ko yizeye ko ubuhamya bw'abarokotse jenoside butangwa bukwiye kwibutsa isi akamaro k'ubuzima no guhagurukira kurwanya ikibi hagamijwe guharanira ko imvugo ya never again yaba impamo muri uwo muhango humviswe kandi ubuhamya bwa madamu henrietta mutegwaraba warokotse jenoside n'ijambo ry'uhagarariye umuryango wa afurika yunze ubumwe muri loni mu rwanda umunyapolitiki christopher kayumba agiye gusubira mu nkiko aburana ibyaha byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato ubushinjacyaha bwajuririye icyemezo cy'umucamanza wa mbere cyo kugira kayumba umwere inkuru irambuye na Eric bagira ubusa ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge i kigali bwana jean bosco gahamanyi yategetse ko umunyapolitiki bwana christopher kayumba asohoka mu buroko yari amaze gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha amuhanaguraho ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'ubwinjiracyaha kuri icyo cyaha gereza ya nyarugenge yari afungiwemo yahise ishyira mu bikorwa icyemezo cy'umucamanza ubushinjacyaha ntibwanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko maze bujurira mu rukiko rukuru rubifitiye ububasha inyandiko itanga ikirego cy'ubujurire ijwi rya amerika ibitseho kopi igaragaza ko urwego rw'ubushinjacyaha rwajuriye ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka umushinjacyaha madamu christa kamariza washyize umukono kuri iyo nyandiko y'amapaji umunani avuga ko umucamanza wa mbere yafashe icyemezo kibumbatiye inenge arasobanura ko mu mikirize y'urubanza rwaciwe n'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge umucamanza yimye agaciro imvugo z'abatangabuhamya bashinja kayumba ubushinjacyaha buvuga ko bwahereyeho bujurira busaba urukiko rukuru gukosora icyo bufata nk'amakosa yakozwe n'umucamanza wa mbere umushinjacyaha aravuga ko kayumba mu gukora icyaha mukekaho cyo gukoresha marie goreta yankurije imibonano mpuzabitsina ku gahato yabigizemo ubushake mu nyandiko yasobanura ko ubwo bushake bwa kayumba bugaragarira mu gukoresha amayeri imbaraga n'igitinyiro yari afite kuri yankurije wari umukozi we wo mu rugo Karayumba aregwa ko yasambanyije yankurije mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri nyuma yo kumushukashuka ngo aze kumukorera amasuku mu cyumba yararagamo umushinjacyaha akavuga ko kuba yankurije yaratanze ikirego nyuma y'imyaka umunani yabitewe n'uko yari yaragiriye ubwoba kayumba kuko yari umuntu utinyitse yanga no guhabwa akato mu muryango yisunze inyandiko z'abahanga umushinjacyaha avuga ko abakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato bashobora kubibana imyaka myinshi ntawe babibwiye ariko bikazajya bibagaruka mu ntekerezo mu gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha umucamanza agahamanyi yanzuye ko nta bimenyetso bidashidikanywaho yashingiraho ahamya ibyaha akayumva mu cyemezo cye umucamanza avuga ko ubushinjacyaha bwagombye kuba bugaragaza raporo ya muganga ishimangira niba koko umunyapolitiki kayumba yarakoze ibyaha mu nyandiko itanga ikirego cy'ubujurire ubushinjacyaha bushingiye no ku zindi manza zaciwe mu bihugu byo hanze nk'ubufaransa busobanura ko umucamanza atagombye gushingira gusa ku kuba hatarabonetse ibimenyetso by'abahanga busobanura ko n'ubuhamya bwa ya nkurije wemeza ko yahohotewe na kayumba bwagombye kuba bwarahawe agaciro na cyane ko ibyaha nk'ibi kubibonera ibimenyetso bikunze kugorana bunamurega ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yashatse gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato narindwa fiona mutoni yigishaga muri kaminuza mu ishuri ry'itangazamakuru bugashingira ku kuba uwo yarabibwiye ubuyobozi bwa kaminuza kayumba yari abereye mwarimu no ku buryo yavuganaga na kayumba kuri telefone agiwe mu rugo ibi nabyo umucamanza yabiteye utwatsi ubushinjacyaha bukavuga ko gushaka kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato byamugizeho ingaruka kuko na magingo aya amufata nk'umuntu ushobora kumugirira nabi nk'uko bwari bwabyifuje ku rwego rwa mbere ubushinjacyaha burasaba urukiko rukuru guhanisha akayumba igifungo cy'imyaka icumi n'amezi atandatu muri gereza kugeza duteguriye inkuru urukiko ntirwari rwakagennye itariki urubanza ruzaberaho ijwi rya amerika ryashatse uruhande rwa kayumba ngo tumenye aho ruhagaze kuri ubu bujurire bw'ubushinjacyaha ariko ntibyadukundiye kayumba yatubwiraga ko ari mu nama ko nahuguka aza kutuvugisha kayumba yafashwe afungwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ni nyuma yo gushinga ishyaka riharanira demokarasi mu rwanda rwandizi platform for democracy rpd mu mpine ku rwego rwa mbere uyu wahoze yigisha muri kaminuza y'u rwanda mu ishuri ry'itangazamakuru yaburanye ahakana ibyaha avuga ko babimwegetseho mu mugambi wo kumwigizaho mu ruhando rwa politiki akavuga ko hari abakomeye mu butegetsi bagiye bamwegera bamugira inama mu bihe bitandukanye zo kwitandukanya n'ishyaka yashinze akabyanga ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali leta y'u burundi iheruka gukuraho imisoro kuri bimwe mu biribwa bitumizwa mu mahanga byifashe gute ku masoko mu gihugu nyuma y'icyo cyemezo ese rimwe n'ibice bitanu ku ijana leta yagabanyije kuri iyo misoro byaba bihagije kugira ngo umuguzi yumve ataremerewe n'ibiciro ni inkuru ya mugenzi wacu eroje birikaneza ingingo ya tikura amatagisi ku ifungurwa vya nkenerwa vyinjizwa mu gihugu yafashwe kwa mirongo itatu ukwezi kwa gatatu guheze yerekeye ibiharage vyumye umuceri ifu y'imyumbati isukari ifu y'ibigori imyumbati ubwayo n'intete z'ibigori ivyo bifungurwa bimwe vya nkenerwa vya misi yose biboneka umurundi wese yikorako y'abanyarucari ubayabaye umukozi wa leta kugera mu nzu z'abatunzi mbere no ku kirimba ubushikiranganji bw'ikigaga ca leta bwafashe iyo ngingo bwakuye kuri ivyo bifungurwa amatagisi angana n'igice kimwe n'uduce dutanu ku ijana ku vyinjira bivuye hanze y'uburundi ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko ibintu vyifashe ku masoko indwi zibiri inyuma yaho uwo mucuruza wo mu ntara ya bubanza mu burengero yemeza ko aho ugabanuka ibiciro biguma biduga araduha urugero twamusanze ku iduka ryiwe ku murwa mukuru w'intara nta gutsimbuka biriyongera kuko nta cyerekana yuko hari ikintu kirabvako kuko kurangura ni kwa kundi nyine ahubwo bitera biduka nko mu biharage bya kinure twahora tubirangura bitatu n'atanu n'atandatu na mirongo itanu usanga biri muri bitatu n'indwi aho uburanguye ubujumbura usutse ko depurasema usanga biriko birashika ino muri bitatu n'amajana umunani aho ibubanza ni ukuvuga twaravyumvise ariko umenga ntibiracirwa mu nzira kuko amafaranga atera yiyongera n'ubundi uwo muboyi wo ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura avuga ko mu myaka myinshi akoze akazi ko gukinjika atari bwabone iduga ry'ibiciro ry'aka kagene ibiciro kwiza ku isoko biragoye cyane nisimbambwira nabivuga ubu kuko umuceri nk'akarorero ngana n'indwi zibiri ziheze tuwugura ibihumbi bitatu n'amajana atandatu ariko ubu tugeze mu bihumbi bine bitatu n'amajana icyenda ngiye ku isoko nkagura ibiharage nkagura umuceri casanga ibihumbi mirongo ibiri bigira bihere mbere ubuye n'abakoresha batwiyumvira ukuntu nk'abakozi bo mu nzu ni pavuro ubigurwa amajana abiri uwo mukuru w'umuryango wo mu gisagara c'ubutunzi nyene we yemeza ko hari ba senaka basigaye binyegeza abana ku gutinya kubaja mu maso imbokoboko ubu byarenze kare ugiye mu isoko warasuma abana ibyo bajya mu gatondo umushusho saa sita ku mugoroba mugabo ubu ubu ntibigishoboka kugira baronke n'utwa saa sita honyine ubu ntibikunda ubu abantu tuja gusuma mu isoko basuma ibyo bajya rimwe hazogera n'igihe n'iryo rimwe bidakunda hariho abavyeyi bamwe bamwe batagishobora gushaka gutaha kubera iki uca usanga hari mudamu ariko aramubwira ngo iki inye ntiki ntiki nawe kumbure amahera waronse buri mu- ku munsi yaheze Eh, benshi bakage- bagashima kugira nte gutaha mu amasaha yitereye kugira ngo ntibabonane nabi n'umu- n'umudamu ariko amusabiriye nawe atamahera yo kubigura birumva ibintu ibintu birazimbye amahera ntayo byakoraniye ku bantu turahwera abana ba- bagiye kurwara kwashi ayo makenga yasangiye n'uyu mugabo wo mu ntara ya bubanza twasanze ari guhaha mu isoko nkuru tuze gusabura bakadusayidira ko abanyagihugu bacu bato tubifite ibibazo biremereye turagowe cyane rwose tureba turagowe rwose turakenye rwose kabisa rwose ibyo bitanu ndabura muri icyo kiro cy'umuceri ugure muri icyo kiro cy'ibiharage uba abana kurwara sitamumva nta yatama gushigaruka nta kundi si uko ubuseruko bundi twasanze muri imwe mu masoko yo mu buraruko bushyira uburengero bw'uburundi ati bigoye mu gihe cy'imbura hari akantu mu minsi iza nk'ibigori uyu munsi biri ko bigurwa ibihumbi bibiri ubufu bibiri n'abiri tukajya turaba ati none gushyika mu kwezi kw'icumi mbega ubu bufuza babugwa ngahe tukajya tugaruka tukaraba ku bugari bwa myumbati bwari ubugari buzi- buzimbutse ariko uyu munsi eh, bugeze kuri bibiri nane aho ubu turacyari mu igera ry'ibintu bimwe bimwe ibiterwa bireze ca tugira rero tugerageje kuraba kugera mu kwezi kw'icumi tubona yuko ubuzima buza buzinze ku muvuduko uteye n'ubwoba nawe nkunziza umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe abuko riharanira inyungu z'abaguzi arashima uko biri kose mu myaka yahera hahora habanza kuba imari ndende hagati y'abasohokera abaguzi na leta bababwira bati nyabona ibiciro byabaye murengera ah, kandi icyofasha ni uko mugabanya amatagisi cyangwa mukayakurako ugasanga harabaye ibyo ni ukwita ko ari ukunyinyana hari zimwe ndende ko zikomeye mugabo uyu mwaka ni ukuri turakenguka cyane yuko leta yonyine yabonye ko ibyo bintu bikenewe hanyuma igafata iyo ngingo twe turayikenguka cyane asaba mugabo ko haba gukurikirana neza ishyirwa mu ngiro ry'iyo ngingo ya leta nta kuntu na kumwe itogira akarusho kuko amatagisi yavuye ko ni uko n'uwo mudandaza atayarishe atoheza ngo aze kuyarisha umuguzi kandi leta yamuhebeye ku neza y'umuguzi rero twibaza yuko kandi turanabisaba yuko bikurikiranira hafi aya matagisi leta yemeye guheba ashikire beneyo abo nabo n'abaguzi amashyirahamwe atari make yamaze iminsi asaba leta gushyiraho utwigoro dutuma umwimbu wiyongera no kuresha abagwizatunga mvamahanga kugira abarundi batora koyoko ni mu gihe mu gihugu ikibazo cy'ibitoro cyabaye ingorabahizi kuva mu mpera z'umwaka idolari ry'abanyamerika rikaba ryariko rivunjwa ibihumbi bine n'amajana abiri kuri uyu wa gatanu nk'uko amasoko y'ijwi ry'amerika yabitubwiye eroje buri kaneza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kuri uyu wa gatandatu tariki ya cumi n'eshanu z'ukwezi kwa kane niwo munsi ntarengwa watanzwe na leta ya malawi kugira ngo impunzi zose ziba mu mijyi y'igihugu itandukanye zijye kuba mu nkambi y'impunzi ya zaleka abatuye hanze y'iyo nkambi bavuga ko bayisohotsemo bahawe uruhushya n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hcr ibyumvikanyeho na leta ya malawi simone nzigamasabo ahagarariye abakorera hanze inkambi ya zareka arabisobanura mu biganiro byabayeho ishyirahamwe rifasha impunzi ubwaryo un nabo ubwabo uno mugambi ntibari kuwemera kubera ko bavuga ko barengewe eh, eh, n'igitiki kinini cyane cy'impunzi kiri mu nkambi mbese batiteguye no kwakira impunzi mu nkambi naho leta yo yabandanije ivuga ko itegeza kongera impunzi mu nkambi ubwo rero twe turavuga tuti niba un ivuga ko i- ititeguye kwakira impunzi zivuye mu mujyi eh, tuzobaho gute kandi uwo dufashije ubwiwe avuga ko adashoboye ku- kudufasha none se ishami ry'umuryango w'abibumbye risobanura gute impamvu ridashobora kubakira ni ukubera ko nta bushobozi bw'amafaranga rifite ni ukubera ko nta mm, hantu hahagije babashingira amahema cyangwa se babubakira amazu igisobanuro batanga ni ikihe ibisobanuro batanga ni uko ubwa mbere nk'uko nabivuze inkambi ifite abantu ibihumbi mirongo itanu yategereza kubamwo i- irimwo abantu ibihumbi icumi ubwo urumva hari ibibazo rero biri geographique ni ukuvuga eh, i- inkambi ubwayo ni nto noneho n'imfashanyo nazo umuryango eh, iryo shami rifasha impunzi eh, rironka bavuga ko babonye amafaranga make cyane kuyo bari bakeneye akararo bavuze ko bari bakeneye miliyoni mirongo irindwi z'amadolari kugira ngo bashobore gufasha impunzi muri mara uno mwaka ariko bashoboye kubona ibice bitandatu ku ijana byonyine ibyo rero byatumye imfashanyo baha impunzi mu nkambi igabanuka cyane ku buryo impunzi imwe ku kwezi iroswa ibihumbi icumi by'amakwaca kugira ngo ishobore kwitunga ubwo urumva aho harimo ibyo kurya amakara ibihumbi icumi rero ni amadolari atanu yonyine yumviye rero amadolari atanu mu minsi mirongo itatu
wambwiraga yuko aho ngaho mu nkengero z'inkambi ya zareka bari mu mujyi mufite ibikorwa bituma mushobora kwibeshaho mbese mujya musubiza amaso inyuma mwabona inyungu mukareba ko hari abakiri mu nkambi nyine badafite amadorari arenze atanu yo kubatunga ku kwezi hari icyo mujya mubagenera mugasubiza amaso inyuma mukajya kureba mwahasize nabo mukabagoboka murakoze cyane kuri icyo kibazo muri make ubuzima mu nkambi ya zareka ntibushoboka iyo uba hatari impunzi zikora inyuma y'inkambi kuko umuntu uwo ari we wese ari mu mujyi afite inshuti mu nkambi ubwo rero mu nkambi ashobora kubera ko iyo umuntu agize akanyungu abona ashobora gufasha umuntu mu nkambi kumbure akabona utuboga ni ukumenya ko ibyo bihumbi icumi batanga ku muntu umufuka wonyine w'amakara mu nkambi ubwo ibihumbi cumi na bitanu bivuze ngo bayaguhaye ayo mafaranga ni umufuka wonyine w'amakara ubona kubera ukuntu hari impunzi nyinshi ubwo rero ibiti nta bihari ubwo rero biragoye cyane uburyo bwo guteka nakomeje kureba itangazo rya leta ya malawi ribasaba kuba mwasubiye muri iyo nkambi ya zareka riravuga cyane ko abashinzwe umutekano kimwe n'abashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ndetse n'abagomba gutanga ubwo bwenegihugu cyangwa se bagatanga ubuhungiro abo bose baravuga yuko muzafatanya kugira ngo iyo gahunda ishyirwe mu bikorwa mbigarutseho kugira ngo umbwire ikirimo gikorwa mbese ayo maduka yanyu arakora mwayafunze hari abapolisi mubona hanze batangiye kuza kubabwira ngo mufunge hari abaje se gufunga amashuri bimeze gute ubu tuvugana murakora gute n'izo nzego ariko byifashe gute murabona umutekano wanyu umeze ute kugira ko uno mwaka tuvugana ubuzima burabandanya nk'uko busanzwe kuko nk'uko tubivuze aho haruguru impunzi ntizitore gusubira mu nkambi ubu abantu turi gucuruza hanyuma ku ruhande rwa leta twebwe hari ibintu tumva neza ko nk'ubu muri ino ndwi bari kudutoza imisoro kuko n'ubundi twe turisha imisoro mu gihugu nk'abandi banyagihugu bose ba Malawi muri make twe dusa n'ababaye mu bigo by'amategeko ariko nyine leta yo ntibyemera rero ejo bari baje gutoza imisoro ku mashopu hafi nka yose hari ishyirahamwe ritoza imisoro hano bita MRA Malawi Revenue Authority nabo bari gutoza imisoro ku rundi ruhande migasiyo na polisi bitwaye kudufata ntituzi rero icyo twafata minisitiri ken zikare ngoma niwe minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano muri malawi aravuga yuko umuntu wese uzashaka kubangamira iyi gahunda yo kubasubiza mu nkambi ya zareka azabihanirwa mwebwe iri tangazo murarifata nk'aho ari ikintu gikomeye cyangwa se muragifata mininigo wa mugani
twebwe turifata ko ari ikintu gikomeye cyane kuko ibintu byavuye urwego rukomeye nk'urwa leta ariko nta kintu na kimwe dufite dukora nk'aho tubashe amaboko kuko yuweni yamaze gusohora itangazo itubwira ko idashoboye kwakira abantu bavuye inyuma y'inkambi yabibwiye na leta ariko leta yo ikomeje umugambi wayo ubwo bivuze ngo twebwe ntituzi icyo dukora kuko mu nkambi aya masaha ndiko navugana nawe nta kintu na kimwe kiri gukorwa cyerekana ko hari abantu ibihumbi bagiye kuva inyuma y'inkambi bajya mu nkambi simone nziga amasaba uhagarariye impunzi zikorera hanze y'inkambi ya zareka muri malawi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika namwe ndabashimiye cyane kuba mwemera kuba abavugizi b'abantu badafise aho bavugira murakoze cyane ijwi ry'amerika
umuyobozi w'umutwe witwaje intwari wa mayimayi uregwa ibyaha by'ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo generale kijangala yishyize mu maboko y'ingabo za leta inkuru irambuye vedaste ngabo amakuru y'uko uyu wiyita generale kijangala yishize amaboko y'abashinzwe umutekano yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga agaragaza amafoto ye yambaye umwambaro w'igisirikare cya kongo agaragara ari kumwe n'abandi basirikare babiri bambaye igisirikare mwami karingi shadamu ni umuyobozi gakondo wa sheferi y'abafurero wakiriye mayimayi kijangara ku biro bye yabyemereye ijwi rya amerika asanga kuva mu ishyamba kwa kijangara ari inkuru nziza ku baturage batuye muri teritwari ya buvira hano sio peke yangu kufurahi hiyo hiyo tendo ambayo alimanifeste ni population nzima ndio ilifurahia
sinjye njyenyine wishimiye iki gikorwa cyo gushyira intwaro hasi ahubwo n'abaturage bose bashimye uko kijangara yashize intwaro hasi ajya mu maboko y'inzego za leta serikali na mbele ya guverinoma gusa nubwo amashyirahamwe atandukanye ndetse n'umwami wa sheferi y'abafurero bivuga yuko kirangara yivanye mu ishyamba itangaza umuvugizi w'igisirikare cya kongo muri aka karere leta na mike longo yasohoye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane yavuze yuko igisirikare cya kongo cyafashe mayimayi kijangara amagambo agiye murenga avuye muri lokarite ya kitoga bamwe mu baturage batuye mu kibaya cya rusizi basanga ku gufatwa kwa kijangara bizabafasha kugarura amahoro kuko bavuga yuko yari mu bateza umutekano muke muri aka karere yatunyaze ibintu none ga avuye mu gihuru nyine two- twokwishima imana tuti nubwo yatumaze ibintu ariko ubwo aje- a- aje umutekano ubaye tu- tugomba kwishima Ya- yatunyaze ibintu ingaka turya ingaka turya ingaka tumara ibintu akatubuza n'umutekano ubwicanyi n'ubwibyi bwinshi bw'abagaho ngaho ndetse no gushimuta abantu bakabajana bashika bakabatunguza amafaranga ibyo nibyo bikorwa byarangaga kijangara kuri uyu munsi kuba twumva ko yavuye mu ishyamba ni inkuru nziza n'abandi bakagombye gufatiraho akagero cyangwa se urugero nabo bakava mu gihuru kuko igihuru ni ikinyamaswa ni igihingwamwo igishakirwamo ibyo kurya ariko si icyo gushakiramo ubundi buzima bw'umuntu kugenda kuba mu ishyamba kuvamo birerekana isura nziza tunakangurira n'abandi bameze nk'abo kuva mu gihuru ariko siko bose babibona ku bwa fideli sebahizi umushakashatsi ku bibazo bya kongo asanga gufatwa kwa kijangara ntacyo bishobora guhindura ku bibazo by'umutekano muke biri mu karere kuko aho yavuye hari abandi bagwanyi mbere yo kumenya impamvu yavuye mu gihuru umuntu yabanza kwibaza impamvu yagiye mu gihuru kibuze kirishaka igaragaza yuko mayimayi kijangara yatangiriye muri sange igamije kurwanya imitwe yitwaje intwaro y'abarundi ikorera muri kongo kibuze kirishaka igaragaza ko kijangara yafatikanyije n'igisirikare cy'uburundi muri kongo mu gihe raporo y'akanama ka loni gashinzwe umutekano ku isi yo ku minsi irindwi y'ukwezi kwa gatandatu muri bibiri na cumi n'icyenda igaragaza ko mayimayi kijangara ariyo yari ku isonga mu gufasha igisirikare cy'uburundi kujabuka muri kongo nta mahoro mbona mu kuva mu gihuru kwa kijangara kubera yuko uhereye mu kamanyu ukageza ifizi hari imitwe yitwaje intwaro irenga mirongo ibiri iyo mitwe yose ifite uruhare rukomeye mu guhungabanya umutekano imwe mu miryango yigenga yo mu kibaya cya rusizi isaba ko mayimayi kijangara yashyikirizwa ubutabera kugira ngo haryozwe ibyaha ashinjwa birimo gushimuta abantu kunyaga amatungo ndetse no kwambura abagenzi bakoresha umuhanda uvira bukavu muri utu turere twa uvira fizi na mwenga hari imitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani n'iy'abanyamahanga irenga mirongo itanu nk'uko bigenda bigaragara mu maraporo y'amwe mu mashyirahamwe yigenga bedasengabo ijwi rya amerika uvira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane abana babiri bigaga mu ishuri rya mutagatifu andereya i nyamirambo barahahungiye mukamugema francine yari umuhutukazi mugenzi we ani kakaba umututsikazi abicanyi baje mukamugema wari ufite imyaka makumyabiri n'umwe yanze kwitandukanya na bagenzi be b'abatutsi babicira hamwe murumuna we claudine umubyeyi atuye mu gihugu cya suwede aramwibuka mukuru wanjye mukamugema francine intambara yabaye atari mu rugo yatangiye atari mu rugo yari kwa mu- kwa mucuti we utuye i nyamirambo biganaga nuko rero eh, byageze aho biba ngombwa ko bajya kwihisha bajya kwihisha mu ishuri rya saint andre ubwo mukuru wanjye ajyana n'inshuti ye iyo nshuti ye yitwaga nde inshuti yitwaga anike anike izina rye rindi ntabwo ndyibuka ariko yari bari inshuti magara igihe cyose bigiye kuri saint andre yego nuko nuko rero ubwo bajya kwihisha kera kabaye interahamwe zibageraho zije rero ngo zitangira zitangira gu- gutandukanya abahutu n'abatutsi bari bihishe he
bari bihishe mu ishuri rya saint andre i nyamirambo nuko batangira kubatandukanya mukuru wanjye yanga kwitandukanya na- n'inshuti ye yanga kujya nawe ubwo nyine mu bahutu ajya muri muri icyo gice cya- cy'abatutsi n'inshuti ye nuko nawe bamwicana n'inshuti ye amakuru y'uko babicanye kandi ko ari uko byagenze mwayamenye mute mwayabwiwe nande
amakuru ayo makuru nayamenye rwose nyuma nyuma ngeze mu bubirigi nahuye n'umukobwa wari waraharokokeye utarunzi rwose yumvise izina ryanjye ihita yubuka yubuka iyo nkuru arambwira ati ntabwo wari uzi ibyo francine na mukuru wawe yagize yakoze ati yabaye intwari iteye ubwoba kuko yanze kwitandukanya n'inshuti ye n'iyo nkuru niho nayimenyeye bamaze kubikubwira wongeye gusubiza amaso inyuma usanga mukuru wawe mu mirerere ye mu mikurire ye mu bumuntu bwe ari umuntu koko washoboraga gufata icyo cyemezo akavuga ati nanjye mu nyice aho kugira ngo umwice mugenzi wanjye mu dutware twese
byari francine cyane byari francine cyane kandi byari n'umuryango wanjye wose kuko iyo myifatire no mu ntambara ababyeyi bafashije barihishaga bakajya kujyana ibiryo abihishe inshuti ze zose ntabwo zari zivanze hari abatutsi hari abahutu byari francine cyane rwose niyo mico yamurangaga n'ubundi iyo uvuga ngo ababyeyi bajyaga kugemurira abihishe uravuga ababyeyi bawe ndavuga ababyeyi banjye ni uvuga ko cyari ikintu mwari mufite mu muryango cyo kugira ubuntu cyo kugira urugwiro no kugira urukundo cyane cyane hari sinzi niba dufite umwanya ariko hari nk'inkuru inkuru rwose hari umututsi wigeze kwicwa rwose mbere mbere y'intambara nko muri mirongo icyenda na gatatu ishira iwacu bajya bajya kumutabara ariko biba intambara kuko interahamwe zari zanje ko batabara uwo mututsi bari bishe ababyeyi barahaguma barahaguma ndumva na mama barahamukubitiye urushyi kuko ngo bari baje gutabara uwo muntu iyo mico iyo mico yo kutabangura yo gufashanya yari iyo mu muryango cyane none wakurikiranye iyi mihango yo gusoza icyunamo yabereye ku irebero aho bibuka abo banyapolitiki batavugaga rumwe n'ubutegetsi nawe wagize akanya ko kwibuka mukuru wawe mukamugema francine uvuga yuko yabaye intwara akemera gupfa aho gusiga mugenzi we anike yego cyane namwibutse namwibutse cyane cyane ko aya matariki ahurirayo n'igihe yavutse kuri cumi n'ebyiri z'ukwa kane uyu munsi tu cumi n'eshatu ubwo iyi minsi yose ari mu mitima yacu kuko aba yarujuje imyaka mirongo itanu ari mu mitima yacu buri gihe buri gihe rwose claudine umubyeyi komera ndagushimye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze murakoze hano dusoreje aya makuru mu kiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kuba mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi umugezi w'ineza imurenza impinga mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
bakunze ibijwi rya amerika umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima ikiganiro tubagezeho dufatanije na flash tv yo mu rwanda buri wa kane na buri cyumweru ku ijwi rya amerika gitambuka kuri radiyo ku wa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa facebook radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mudukurikira no kuri facebook na youtube vewa radiyo yacu no kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara mureke mbifurize kugubwa neza mu kanya gato radiyo yanyu irabasusurutsa muri cya kiganiro cy'umuziki ntimujye kure kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi nshimiye rero abagize uruhare muri ibiganiro bose ndabashimiye namwe mwese abo twari kumwe mukomeze kandi kugira ibihe byiza mwumva izo njyana mugire wikendi nziza